ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga mpuzambaga za facebook youtube x na instagram turi twitwa vowe radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu vowe akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose muri studio ya karindwi canira ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ariko ubugenzuzi bwa porogaramu naho jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu gitondo cy'uyu munsi impunzi z'abanyekongo biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi bahungiye mu rwanda guhera mu myaka hafi mirongo itatu ishize baramukiye mu myigaragambyo aho batuye mu nkambi zose zo mu rwanda barasaba amahanga gutegera ugutwi ikibazo cyabo bagasaba leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo iyobowe na perezida felix tshisekedi kurangiza intambara ibera mu karere bavukamo ku burasirazuba ikabacyura mu mahoro ibi biraba mu gihe amakuru agera ku ijwi rya amerika yemeza ko intambara yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya kongo n'abazishyigikiye harimo ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya afurika y'amajyepfo sadak mu cyumweru gishize perezida felix tshisekedi yemeye ibiganiro n'u rwanda ariko avuga ko bizashoboka ari uko umutwe wa m makumyabiri na gatatu urambitse intwaro hasi n'u rwanda rugacyura ingabo zarwo yemeza ko ziri muri icyo gihugu ingingo kuva kera u rwanda rwagumye guhakana rwerekana ko yari intambara iri hagati y'abanyekongo ubwabo bityo rero nta tariki cyangwa ahantu havuzwe iyi mishyikirano ishobora kubera ni intambwe yagezweho nyuma y'ibiganiro perezida wa angola yaho manuel gonzales lorenzo yagiranye n'abakuru b'ibihugu by'u rwanda na kongo umwe ukwe undi ukwe nanone mbere y'izo nama hari habanje kumvikana igitutu cy'umuryango mpuzamahanga harimo ubufaransa leta zunze ubumwe za amerika ndetse na onu basaba imitwe y'inyeshyamba irwanira mu burasirazuba bwa kongo by'umwihariko m makumyabiri na gatatu kurambika intwaro hasi basabaga kandi n'u rwanda guhagarika gushyigikira umutwe wa m makumyabiri na gatatu no gukora ibikorwa byarwo byose bya gisirikare ku butaka bwa kongo mu itangazo leta y'u rwanda yanditse isubiza iryanditswe na leta zunze ubumwe za amerika tariki cumi n'indwi z'ukwezi gushize yavuze ko amerika yavuze ibintu uko bitari kandi itangazo yasohoye rivuguruzanya ni ibyaganiriweho n'abayobozi b'ibihugu byombi umwaka ushize ndetse u rwanda ruvuga ko ruzasaba ibisobanuro leta ya amerika niba ibyo yatangaje ari uguhindura imikorere ku buryo butunguranye cyangwa ari inzego zayo zidahuza mu mikorere icyo gihe u rwanda rwashinje ubuyobozi bwa politiki n'ubwa gisirikare muri kongo harimo na perezida felix tshisekedi ko inshuro nyinshi bagaragaje intego yabo yo gutera u rwanda no guhindura ubutegetsi bwarwo ku ngufu leta y'u rwanda yavuze ko yazirikanye amagambo bavuze mu buryo yitegura uko bikwiriye mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turabera hamwe uko ibintu bihagaze kuri iki kibazo ese aho byerekeza haratanga icyizere ku mahoro arambye mu karere iki kibazo kimaze imyaka ikabakaba mirongo itatu mu burasirazuba bwa kongo birashoboka ko cyarangira cyarangira gute ese ni iki kitakozwe cyakorwa ni mu buhe buryo umutumirwa wacu w'uyu munsi ni dr joseph sebarenzi wigeze kuba perezida w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda asobanukiwe na politiki y'akarere k'ibiyaga bigari akaba n'impuguke mu byerekeye gukemura amakimbirane bwana joseph sebarenzi ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane jeffrey
ye tumaze rero kuvuga muri make ibirimo biba reka duse n'abahera kuri iriya myigaragambyo irimo kubera mu rwanda muri iki gihe kuri mwe murabona iriya myigaragambyo ivuze iki iraza kugera ku ki dushingiye ku bibazo bibera muri congo n'icyo barimo basaba
ngira ngo abanyekongo bari mu rwanda nk'impunzi bafite uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo basaba ko basubira mu gihugu cyabo basaba ko igihugu cyabo cyagira umutekano kugira ngo bashobore gusubira mu byabo bariya ni abantu bamaze imyaka myinshi cyane mu rwanda kuba rero bakiri mu rwanda muri iyi myaka yose bigaragaza intege nke za kongo numva rero ko kongo yabatega amatwi n'umuryango mpuzamahanga ukabatega amatwi ariko ikindi wanavuga wavuga uti u rwanda narwo nk'igihugu cyakire ziriya mpunzi niba baretse bakigaragambya uyu munsi nyamara kandi iyo bigaragambije basaba ibindi leta y'u rwanda irababuza ndetse muzi ko hari igihe yanabarashe sinzi rero ko hari impuhwe leta y'u rwanda ibafitiye cyane nubwo hari abanyarwanda nyine muri rusange abanyarwanda bumva akababaro k'impunzi z'abanyekongo ariko ntekereza ko icyo u rwanda rwafasha izo mpunzi kurusha ikindi ni uko narwo rushyiraho akarwo gakomeye kugira ngo mu karere ka kivu hariya bakomoka haboneke amahoro bityo basubireyo
harasa n'ahari ugufata impu zombi ku bijyanye n'izi mpunzi kuko mu gitondo numvise umwe mu bazikuriye avugira ku gitangazamakuru kimwe cyo mu rwanda avuga ati abari muri iriya ntambara ni abana bacu bararwanira yuko tugomba gutaha hanyuma kandi hakabaho kuba bavuga bati turashaka ko leta ya kongo iducyura mu mahoro amahoro n'intambara irimo kubera hariya mu burasirazuba bwa kongo cyane cyane ko twumva ko yongeye kubura hagati y'impande zombi amahoro n'uburyo bw'intambara birahura gute birerekeza he
ubundi byagaragaye mu mateka ko iyo inzira y'amahoro itashobotse mu by'ukuri koko itanashoboka byagiye bigaragara ko abantu bafashe intwaro noneho bigatuma abo bananiwe gutanga uburenganzira noneho batega amatwi bakajya mu mishyikirano bikaba byagera ku mahoro icyo ni kimwe ariko hari n'abandi mu mateka uko bigaragara bajya batekereza ko ibibazo byose bigomba gukemuka ari uko habaye intambara ibyo rero ni amakosa ubundi ngira ngo icyo abantu bagombye gushyira imbere kurusha ikindi ni ugushaka gukemura ibibazo mu buryo bw'amahoro kuko intambara ni mbi imena amaraso isenya ibintu inazana n'urwango hagati y'abarwana ku buryo rero wenda duhere ko intambara yamaze kuba numva ko abarwana bari ku mpande zombi bari bakwiriye gushyira mu gaciro bakumva ko uko kumeneka amaraso kugomba guhagarara bakajya mu biganiro bakareba umuti ukwiriye hakaba mbega bya bindi bita ngo ni win win ku buryo amahoro aza vuba kuko abantu barababaye hari abantu kenshi baba ari nk'i burayi nkatwe turi muri amerika cyangwa se abicaye i kigali cyangwa se abicaye i kinshasa ukumva bavuga ngo ni ukurwana nta kundi ryagenda nyamara kandi bakibagirwa ko hari abana bari ku rugamba n'abasirikare bari ku rugamba bamena amaraso yabo ntekereza ko abantu bari bakwiye kwishyira mu mwanya wabo noneho bagakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro aboneke vuba bitabaye ngombwa ko abantu bakomeza kurwana
uvuze ku bijyanye n'imishyikirano imishyikirano yakunze kuvugwa ndetse hari n'iyabayeho wenda ibyo yabayeho turaza kubigarukaho ah, muri iki kiganiro ariko duse n'aba bihuta tugere kwivugwa muri iki gihe ah, imishyikirano irasa nk'aho perezida felix tshisekedi wa kongo arasa n'uwayemeye ariko ashyiraho ah, ibigomba kubahirizwa mbere y'uko ayemera Eh, ndetse nta n'itariki cyangwa aho izabera iyo mishyikirano igomba kubera ariko bwana sebarenzi ni imishyikirano ishoboka mu gihe habaye amagambo akomeye hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo eh, murabyibuka eh, felix tshisekedi yiyamamaza ukuntu yavuze ko u rwanda ashobora gutera u rwanda igihe icyo ari cyo cyose hari amagambo yavuze tutari buze gusubiramo hano ku ijwi rya amerika kubera ko harimo amwe arimo nk'ibintu wakwita ibitutsi ariko byumvikanye yuko avuga yuko rwose atazashidikanya azahamagara imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko agatera u rwanda hanyuma nyuma gato yaho perezida kagame nawe hari icyo yavuze kugira ngo asubiza mbega amagambo uh, y'uwo mugenzi we ndetse n'amagambo yari amaze kuvugwa n'intumwa ono reka tubanze twibutse gatoya amagambo perezida kagame yavuze
I told our friends, these powerful friends of ours, I've even said it publicly. When it comes to defending this country that has suffered for so long and nabwiye inshuti zacu izi nshuti zacu zikomeye narabivuze ku mugaragaro iyo bigeze ku kurengera iki gihugu cyahubye n'ibibazo igihe kirekire hakabura utabara ntawe nkeneye ko abimperera ubusa tuzakora ibyo tugomba gukora kugira ngo twirinde mbivuze ku manywa y'ihangu nabibwiye abarebwa n'iki kibazo kandi niko bizagenda mwitahire muryame nta kizarenga umupaka w'iki gihugu cyacu gito nihagira ugerageza you know, if it, anybody attempts, so uh, ntimugatinye ibitumbaraye Uh, sometimes birimo ubusa haba harimo umwuka umwuka you know a balloon a balloon you, you need a needle just uh, ibyari birimo ukayoberwaho bigiye mugatinye ibitumbaraye
uwo ni perezida paul kagame w'u rwanda asubiza ku magambo Tshisekedi yari yamaze iminsi avuze ariko yasubizaga no ku magambo leta zunze ubumwe za amerika yavugiye mu nama ishinzwe amahoro ku isi yavuzwe na ambasaderi robert wood intumwa yungirije ya leta zunze ubumwe za amerika ishinzwe ibibazo by'umwihariko bya politike reka nayo tubanze tuyumve hanyuma ngaruke kuri wowe bwana sebarenzi
emu makumyabiri na gatatu umutwe wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye ikaba ishyigikiwe kandi n'u rwanda ibitero bya vuba aha biherutse by'iyi emu makumyabiri na gatatu mu gace ka sake no mu nkengero za ngoma ntawabyihanganira emu makumyabiri na gatatu igomba guhita ihagarika imirwano kandi ikava muri aka kagari nk'uko yabisezeranyije abayobozi b'ibihugu byo muri aka karere u rwanda rugomba guhagarika inkunga rutera emu makumyabiri na gatatu u rwanda kandi rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa kongo rugahita runahavana intwaro izo arizo zose zijyanye n'urwunge rw'ibisasu bya za misire zo ku butaka zihanura indege ababikurikiranira hafi bagahamya ko izo misire z'u rwanda arizo zarashwe ku bwende ku ndege za monusco ingabo za onu zishinzwe kubahiriza amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo repubulika ya demokarasi ya kongo igomba guhita ihagarika inkunga iha ndetse n'imishyikirano igirana na fdrr twamaganye umutwe uwo ari wo wose ugendera ku bitekerezo bya jenoside kandi twemeza ko fdrr ikomeje kubangamira cyane umutekano w'u rwanda
bwana joseph sebarenzi nyuma y'ayo magambo n'ibyo turimo tubona uratekereza ko ubona abakuru b'ibihugu byombi u rwanda na kongo baba batangiye kumva ibivugwa n'ibihugu by'ibihangange
reka mbanze mvuge kuri ayo magambo y'abo bayobozi ngewe iyo nkurikiye amagambo perezida kagame avuga numva numva birambabaza
kubera iki
birambabaza kubera ko ni amagambo arimo agasuzuguro ni amagambo atanashyira no mu gaciro kuko nubwo nubwo ndavuga nk'umunyarwanda ntabwo ntabwo u rwanda rwari rukwiriye gukoresha imvugo nka ziriya ziriya ni imvugo z'abantu basanzwe ariko umuyobozi w'igihugu ntabwo yatukana kuriya ntabwo rero biriya bifasha kuzana amahoro nzi ko no ku ruhande rwa kongo nabo hari amagambo bagiye bakoresha atari meza ibyo nabyo ni ibintu bigayitse ubundi abantu b'abaturanyi ariko hariya arimo aravuga ko yiteguye kurengera u rwanda uko byagenda kose ni iki kibi kiri muri ariya magambo bwana sebarenze kurengera u rwanda ku buryo ubwo ari bwo bwose byo birumvikana ni nayo nshingano y'ubuyobozi buba buriho ibyo byo nta n'impaka bigomba kuzana kumva ko umuperezida arinda ubusugire bw'igihugu cye ariko ntabwo ibyo ngibyo bigomba kugendana no gutukana bigomba kugendana no gukoresha imvugo nyandagazi ntabwo ubundi ni byiza gukoresha imvugo nziza nubwo umuntu mutavuga rumwe hari ibintu mutumvikana bikomeye gukomeza kumwubaha ahubwo ukamusobanurira mu magambo yumvikana y'ukuri ko ibyo akora atari byo ariko ntabwo wakoresha imvugo nka ziriya ikindi kandi nka kimwe navugaga mu kanya ko hari igihe abanyapolitike bavuga amagambo yo kurwana ugasaba ukumva n'abariya bose bakoma amashyi nyamara iyaba ari bo babwiraga ngo ntibambare imyenda ya gisirikare bajye kurwana batekereza noneho sinzi igihe mbona ko wenda ngarutse ku by'u rwanda nkunze kubona ko perezida kagame niba ari uko yakuriye mu ntambara kuva akiri umusore usanga ibibazo byose ibibazo bikomeye yumva ko bigomba gukemurwa n'intambara nyamara intambara ni mbi kuko imaze kumena amaraso y'abanyarwanda biteye ubwoba tekereza intambara u rwanda rwabayemo kuva muri mirongo cyenda amaraso yamenetse no muri jenoside noneho tekereza ku birebana no muri congo uzi ko u rwanda rwohereje ingabo mirongo icyenda na gatandatu abanyarwanda bamennye amaraso yabo impunzi zari muri congo nazo zamennye amaraso wibuke ko muri mirongo icyenda n'umunani indi ntambara yarongeye iratera kandi itewe n'u rwanda iyo ntambara yagejeje mu bihumbi bibiri na gatatu ngira ngo iyo ntambara yamenye amaraso y'abanyarwanda uretse ko nta na statisitike zijya zigaragara ngo bavuge bati aba nibo bapfushije abana babo izo ntambara zarakomeje ubwo u rwanda rwashyigikiraga cndp ya rora nkunda uzi ko iyo ntambara yamaze imyaka kugeza mu bihumbi bibiri n'icyenda amaraso y'abanyarwanda yaramenetse uzi ko emu ventura yo itangiye mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu icyo gihe amaraso y'abanyarwanda yaramenetse n'ubundi n'ay'abanyekongo nyine urubyumva ibyo ni ibintu biteye isoni none u rwanda rurongeye rushyigikiye emu ventura muri ziriya ntambara njye ntekereza ko u rwanda nk'igihugu gito nk'igihugu gifite abaturanyi bari hariya bose bagikikije u rwanda rwagombye gushyira imbere inzira y'imishyikirano akaba ariho imbaraga nyinshi ziba aho gushyira imbere ibintu byo kurwana kuko ibintu byo kurwana ni bibi ku rwanda ni bibi ku baturanyi bacu ni bibi ku karere kose iyo nzira uvuga iyo nzira uvuga ni nayo ambasaderi robert wood intumwa yungirije ya leta zunze ubumwe za amerika ishinzwe ibibazo by'umwihariko bya politiki yatangaje mu nama ishinzwe amahoro ku isi nawe umaze kumwumva mbere gato y'uko twakira abantu kuri telefoni ndagira ngo ugire icyo uvuga kuri iryo jambo rye wumva yaravuze bikumvikana
yararivuze kandi yabivuze mu magambo numva yumvikana kuko ibyo avuga arabizi amerika ifite ubushobozi bukomeye bumenya ko u rwanda ruri muri congo cyangwa se rutari muri congo kuba rero u rwanda kubona amerika yemeza ku mugaragaro inshuro nyinshi ko ingabo z'u rwanda ziri muri congo zirwana hamwe na emu ventura ni uko ibyo bintu ari ukuri n'umuryango w'abibumbye warabyerekanye ndetse n'ibihugu by'i burayi byose byaba yarabyerekanye basaba u rwanda bati va muri ibyo bintu jya mu mishyikirano ndetse banasaba na congo guhagarika gushyigikira fdr uriya mutwe urwanya leta y'u rwanda ibyo barabivuze kandi babivuga mu kuri babivuga kandi ntaho babogamiye ku buryo rero ntekereza ko u rwanda rwari rukwiriye kujya rutega amatwi kuko cyane cyane ko urabona ibihugu birukikije batumvikana ese ubu u rwanda rwumva rufite ubushobozi cyo kuzakomeza guhangana muri ubwo buryo bwose tekereza ko u rwanda na congo bari bakwiriye kugirana imishyikirano kugira ngo nyine akababaro ka ziriya mpunzi z'abanyekongo ziri mu rwanda kugira ngo n'abaturage bandi bari muri kongo babone amahoro kugira ngo n'abari abanyamurenge muri sida ikivu nuko bakunda kwibagirana bamaze imyaka n'imyaka amazu yabo yarasengwe inka zabo zarariwe ibintu byarazambye hariya ahantu bariya abantu bakeneye amahoro ayo mahoro rero nta handi hantu azava ari uko ni uko gusa haba imishyikirano kandi leta y'u rwanda yakora ibyo igomba gukora leta ya kongo nayo igakora ibyo igomba gukora naho ubundi tuzakomeza tube mu ntambara zibaze imyaka mirongo itatu zinakomeza zigera igihe kirekire turagaruka kuri icyo kibazo cy'imishyikirano n'uburyo yakorwa aho ubona birimo byerekeza ariko reka tujye ku mirongo ya telefone twakire james gikundiro ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nitwa james gikundiro ndi mu karere ka gasabo aho bita ijabana mu rwanda igitekerezo cyanjye rero nkibona mu buryo bubiri ikibazo cyo muri congo gifite amateka maremare iyo urebye uburyo imipaka yaciwe ufata ikibazo cy'abakongomani otomatikari nkahita ngihuza n'ikibazo cy'abanyarwanda bagiye mu gice cyagiye ku bugande ndetse n'abagiye ku gice cya tanzaniya usanga inshuro nyinshi abo bantu bajya bahura n'ibibazo byo kwisanga bavuga ikinyarwanda cyangwa bagaragara nk'abanyarwanda ariko barabaye aho hantu kubera icibwa ry'imipaka naho rero ntekereza ko ku rwange ruhande kuba u rwanda rwajya gushyikirana mu byerekeranye n'ibibazo bya emuvenituruwa mbibona nabyo muri angere ebyiri cya mbere buriya emuvenituruwa yahagurutse ivugira cyane cyane aba bantu bibonye bari hariya bavuga ikinyarwanda ariko mu by'ukuri ari abakongomani abandi ntibabibone gutyo kandi u rwanda rukaba rufite egisperiyanse kubera jenoside yakorewe abatutsi iyo babonye uburemere bw'ibintu byabaye mu rwanda bumva bakora ibishoboka byose ndabivuga nkange ariko bakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bitazagera ahandi biba haba ntekereza ko rero egisperiyanse ihari baganira n'u rwanda kurusha uko barwakiza ko rwagiyeyo kuvuga ngo amerika ngo ifite ubushobozi bwo kumenya ko u rwanda ruri muri congo kubona umunyarwanda nkanjye ndi hano ijabana n'umukongomani uvuka mu gisekuru cyanjye ariko wibonye ari hariya duhagararanye ntabwo wadutandukanye nkaba rero ntabwo mbona evidensi igaragaza ko u rwanda ruri muri congo nk'u rwanda ahubwo wenda abanyarwanda bari muri congo nk'abanyarwanda bibonye ari abanyarwanda ku bw'ururimi ariko ku bw'imipaka ari abakongomani nkaba ntekereza ko rero ababizi ababifite neza u rwanda ruramutse ruriyo muri ubwo buryo butandukanye n'ubwo nzi abandi babuzi numva rwaba rutari mu murongo mwiza ariko ruramutse ruriyo nk'uko ndimo kubivuga ari uko ari abanyarwanda bari hariya bariyo ku bw'imipaka ntekereza ko u rwanda rwo hakumvikana ijwi ryarwo ariko akaboko karwo ntikagaragare hariya murakoze urakoze cyane gikundiro reka tubaze umutumirwa wacu icyo avuga kuri icyo gitekerezo cyawe
ngira ngo biragaragara ko james azi ukuri kandi igitekerezo cye ni cyiza ubundi uko nabivuga wenda hari ku nabivuga cyane wenda hari ku buryo ngira ngo wenda we atabizi cyangwa atabivuga ni uko nibyo hari abanyarwa hari abatutsi n'abahutu baba muri kongo kandi b'abanyekongo ibyo byaturutse ku buryo imipaka yakaswe muri afurika ibyo ngibyo ntabwo ari ku rwanda ntabwo ari kuberana n'abanyarwanda bari ku mpande zombi bari mu rwanda bakaba no muri kongo ahubwo hari n'abarundi b'abarundi n'abarundi b'abanyekongo ibyo birahari ibihugu byose niko bimeze hari abasomaliya bitwa abasomaliya baba muri muri kenya bakaba muri muri somaliya bakaba muri etiyopiya aho hose niko bimeze ugiye ku mpande za kongo ku bice byayo byose nka buriya bwoko bwa mobutu ubwoko bumwe buri bw'abangwandi buri muri kongo ubundi bukaba muri central african republic icyo ni ikibazo gihari ariko nta n'amwe wumva ngo igihugu iki n'iki cyagiye gutabara abantu basangiye ubwoko hakurya gutabara ni byiza ariko iyo utabaye utumijwe n'abo bantu utumijwe n'icyo gihugu ugiye se mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye gutabara yongera numva n'abanyekongo bavuga bati u rwanda buri gihe rwitwaza kujya gutabara abantu rwitwaza ngo ni uko mu rwanda habaye jenoside nibyo yarabaye ntawihakana birababaje ariko ntabwo ari impamvu ituma igihugu gifata u rwanda ruvuga ngo rwinjiye muri kongo ngo gutabara u rwanda rwabanje kwinjira muri kongo ruvuga ngo rugiye gutabara abanyamurenge muri mirongo icyenda na gatandatu u rwanda rurongera rujya muri kongo ruvuga ngo rugiye gutabara ngo ngo abanyamurenge cyangwa n'abatutsi muri kongo muri mirongo icyenda n'umunani birakomeza nk'uko nagiye mbivuga kenshi u rwanda rujya hariya hantu rukurikiye imitungo ya kongo kuko kiriya ni igihugu gikomeye cyane gikize cyane ku buryo amahanga n'u rwanda bagenda bakurikira amabuye y'agaciro ari muri kiriya gihugu ariko se bwana sebarenze urahakana ko muri congo hatariyo umutwe wa fdlr fdlr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda ushaka gukuraho ubutegetsi
oya ibyo ntanabivuze rwose nanavuze ko mu mitwe iri muri congo harimo na fdlr ibogamiye idongo ihanganye n'ubutegetsi bw'u rwanda ku butegetsi bw'u rwanda nk'uko ndetse uyu mugabo w'umunyamerika yabivugaga ni threat ni ukuvuga ngo umutekano wabo urabangamiwe koko ibyo ngibyo birahari ariko ibyo ngibyo uzi ko no mu gihe cyagiye gishira hari ubwo leta ya kongo yemereye u rwanda kwinjira muri kongo kujya kurwanya uwo mutwe byabaye inshuro nk'eshatu ibyo ngibyo ni ibintu byemewe mu mategeko mpuzamahanga ariko kwitumira ukinjira mu gihugu cy'abandi kujya gutezaho intambara ntabwo ari ibintu byiza kandi ntabwo ari ibintu byiza ku banyarwanda mu gihe kizaza bizakomeza gutera u rwanda ikibazo abagande uganda leta ya uganda icyo kibazo cy'uriya mutwe witwa adf urwanya leta ya uganda ariko uganda iriyo ubungubu iri muri kongo ku butumire bwa kongo iri gufatanya na kongo kurwanya uyu mutwe ubwo ni bwo buryo bwo gukora abarundi ubu bari muri kongo kurwanya uriya mutwe wa redi tabara ariko bariyo ku butumire bwa leta ya kongo ibyo ni uko nguko ibintu bigomba gukora ariko iyo bikozwe ukundi witumiye bitera ingorane ku buryo ahubwo njye mbona ikibazo wenda hari abanyarwanda barakwiriye gutekerezaho cyane ntekereza nko kagame yarakwiriye gutega amatwi akemerera bariya bantu bamwegereye bafite egisperiyanse bakaganira ku buryo bwiza bwo kugira ngo u rwanda rugire amahoro na kiriya kibazo cya fdr bakicara bakabiganiraho bakareba uburyo babana naho ubundi u rwanda nirukomeza iriya logike yabo yo guhora barwana hari na risike y'uko iyo ntambara ishobora no kuzava muri congo ikagera ku banyarwanda bari bari mu gihugu bafite amahoro ibyo ngibyo ni risike ihari kandi irahari koko kuko ntabwo bavangura u rwanda agahugu kangana kuriya kagirana ibibazo n'abarundi kakagirana ibibazo na kongo bakagirana ibibazo n'abagande bakagirana ibibazo na tanzania kuko tanzania ingabo zayo ziri hariya hakurya igoma hamwe n'iza south africa na za malawi n'iz'abarundi bari kurwanya iyo emu ventura ni ukuvuga bari kurwana mu by'ukuri na emu ventura ariko bari kurwana n'u rwanda ese baramutse babatsinze bagakomeza bakambuka byagenda biti ibyo ni ibintu abanyarwanda bakwiriye kwirinda kandi byarabaye mu gihe cyashize ko ziriya ngabo za south africa zifatanije n'umuryango wa nasiyo zini bafatanije n'abatanzaniya birukanye emu ventura mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu barayirukana irahunga bajya mu rwanda bajya no muri uganda none baragarutse none n'aba south africa n'abatanzaniya n'umuryango w'abibumbye ubu bari gufatanya kugira ngo bongere bawurwanye ese bashobora no kuwurwanya bakawutsinda bakanambuka twizere ko ibyo ngibyo bitazaba yewe nk'umuntu ukunda amahoro numva ko bibaye byiza ni nabyo nsengera kugira ngo abanyarwanda n'abanyekongo barebe ukuntu baganira barebe ukuntu iriya emuventura iyo ntambara yabo yahagarara ikibazo gikemurwe mu buryo bwa politike aho gukemurwa mu buryo bw'intambara turaza kugaruka kuri icyo ngicyo cyo kureba icyatarakozwe gishobora gukorwa ubu ngubu muri ibyo biganiro uvuga ariko reka nanone dusubire ku mirongo ya telefoni hari abantu babiri hariho bongo na adamuson turahera kuri bongo ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
okay murakoze cyane ko mu mwanya ndashima cyane ariko ndafite ikibazo kinini ku bijyanye n'u rwanda ukuntu rwinjira muri congo kujya guporoteja gukingira abanyamurenge cyangwa no kubavugira ikibazo gihari mbega bazobavugira gushika ryari mbega u rwanda ruzokwama rushigikira abanyamurenge kugeza ryari kubera ko gushika uno munsi mwizera yuko u rwanda rwoba rubashigikira rufatiye ku ntege nke kongo ifise kubera ko kongo ifise igihugu kiri korabye n'ibyo birwanisho bumva ngo bajya kugura babikora mu buryo bwa komisiyo bagura ibirwanisho bakabishyiramo ruswa bakagura ibirwanisho naho miliyoni zitanu z'amadolari bacabaga bagura miliyoni icumi ariko bongo ntiwumva ko bongo ntiwumva ko nawe ubwawe wemera ko buretse buretse gato ntiwumva nawe ko wemera ko kongo ifite intege nke muri izo ntege nke harimo kutabasha kurinda umutekano w'abaturage bayo harimo abo banyamurenge n'abanyamasisi aho iyi ntambara irimo kubera twirirwa tubona ku mbuga mpuzambaga twirirwa tubona abo baciye imitwe twirirwa twumva amagambo ya gashoza ntambara yo kwicana nawe ubwawe bongo uremera ko kongo ifite intege nke
njyewe ndizera neza yuko kongo ifite intege nke nko gucunga imbibe no gucungira abantu bose bari muri kongo ariko sinizera yuko byari guca ko igihugu kibanyi aricyo cyaza kwinjira mu gihugu kindi kuja kurwanira abantu bavuga ikinyarwanda ariko u rwanda u rwanda rwarabihakanye u rwanda ntabwo kuva kera rwavuze ko rutari nta ngabo zarwo ziri muri kongo abantu bari muri kongo ni abanyekongo rwavuze neza ko ari ikibazo kiri hagati y'abanyekongo ubwabo bwana bongo
jewe ndizera neza jewe nawe turizera neza yuko abanyamurenge turavye ibirwanisho bakoresha nka bivyo birwanisho vya antimisire ntivyumvikana yuko boshobora kuronka kapasite yo kubigura bakaja ku isoko mpuzamahanga bakabigura kandi ari abantu barwanya ubutegetsi nta ruhusha bafite bigaragara yuko ari u rwanda ruriha birya birwanisho kandi amerika yarakoze ibyemezo yarakoze riseshi usanga nivyo mugabo mu vy'ukuri jewe ikibazo aho gihagaze ntiryari u rwanda ruzofasha abanyamurenge kuguma muri kongo ikindi nacyo nasanze nasanze hari kosa ku banyamurenge ubwabo kubera ko nabo bumviriza u rwanda gusumba ubwenegihugu bafite bwa kongo ikintu nabibonyemo ni uko ingana nababonyemo ariko abanyamurenge ntabwo bari muri iyi ntambara bongo abanyamurenge ntabwo bari muri iyi ntambara iyi ni ntabwo emu makumyabiri na gatatu ntabwo ari intambara y'abanyamurenge
bica byumvikana rero yuko iri muri noro umugwi ni umugwi ukorera u rwanda adawayizi ntibishoboka yuko urabishingira kuki abanyamurenge bari kuva mu gisoda cya kongo bakaja mu kurwana kandi bari bagiye mu gisoda twese turavyibuka ko bari babasubije mu gisoda umenga bari babashize mu gisoda ca kongo babwiye ko umenga vyari ibihumbi bitandatu barabashira muri kongo baraba abanyagihugu mu bandi mugabo politike yabo ntibayishize nko guteza imbere igihugu cabo no kuba bene igihugu muri kongo bagumye bumviriza igihugu kibanye ndatahura ko bose bavuga ikinyarwanda n'abakongomani n'abanyarwanda n'aba m23 samutanije katuvuga uko nyene mugabo bigaragara yuko ari umutwe wo gusahura kongo kubera ko nimba ari abenegihugu b'abanyamurenge cyangwa abantu bavuye ikinyarwanda bashaka kuba muri kongo nta kuntu bokwama bakoreshwa bakava mu gisoda kandi bari baragize amasezerano na leta bongo reka reka tugushimire cyane reka tugushimire cyane abategereje ni benshi urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo twakire na adamuson ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo
cyari igitekerezo murakoze ndabashimiye n'abo bagenzi banjye batangiye nabumvise ikibazo cyo muri afurika ndagishyira muri afurika muri generale kamere wenda ku mateka ya vuba ntabwo ndi umusaza ariko ndi ibyo niboneye ndabona kadasi bamutenya abanyafurika bose baracurira nta n'umwe wigeze avuga ati ararengana ariko ni abazungu bamutenye bakoresheje abanyafurika ikibazo cyo muri congo ntabwo ari abatutsi bahohoterwa cyangwa se abandi ubundi bwoko ibibazo biri muri congo nibyo tugomba kubyemera birahari nk'abakongomani cyangwa se nk'abanyafurika ariko no muri afurika birahari no muri rusange mu isi yose birahari uhereye muri ukraine ukageza muri israel ukagenda n'ahandi n'ahandi ibibazo birahari ariko ibyo bibazo bihari mu nyungu zanjye uriya muntu akoresha nde ni ukuvuga ngo uriya muntu ushaka inyungu agira uwo akoresha mu nyungu ze ariko azikiriza wa wundi akoresha iyo tuba nk'abatutsi bari kinshasa babayo ko niba bariya batutsi bo muri mudende bo muri nkamira bashyize ibipankarite bavuga ko bamaganye jenoside ikorerwa abatutsi kinshasa nta batutsi batuyeyo muri masisi nta batutsi bariyo batanahunze se bari mu nka zabo bari mu mirima yabo ariko ariko abo ngabo buretse buretse adamuson buretse aho ngaho twirirwa tubona abantu batema bakabatwika abandi bakanabotsa abandi bakanabarya abandi bakagaragaza ibihanga byabo babaciye imitwe urashaka kuvuga ko abatutsi badahohoterwa mu burasirazuba bwa kongo abo bantu abo bantu bitwa baribwa ni abatutsi gusa muri kongo wari wabona wari wabona undi babyemeye bararibwa banagira gute baranatwikirwa ariko ukurikiranye ibibazo bya kongo abo bantu ibyo byose bibaho ni abatutsi gusa wari wabona undi muntu bishe bashyize ku rubuga mpuzambaga wishwe n'abaturage bavuga bati dore uyu muntu bamwishe bamuhora ubwoko bwe uretse ubwoko bw'abatutsi muri kongo
urugero urugero tereka
ibyo adefu na ruyiri ikorera abantu muri beni no muri ntuza no muri ziriya teritwari zose zo muri garanoro ibikorera abatutsi gusa cyangwa n'ubwo bwoko bundi buriya bwose ibyo muri ibyo bikorerwa iriya za butembo na za henoke bikorerwa abatutsi cyangwa bikorerwa uwo ari we wese ni ukuvuga abantu bagomba kumenya ikintu ari ikibazo kiri mu isi yose cyugarije isi yose parikikiriye rema wenda muri kongo ibibazo birahari nibyo ntabwo twabyirengagiza ariko abantu rero kuvuga ngo bikorerwa abatutsi none ni kangahe muri ruturo aho abatutsi cyangwa emugentiwa yafashe no muri za masiki havumburwa ibyobo byitwe byitwe byacabyemo abantu batari abatutsi abo bantu bitwa nande kandi barishwe na emugentiwa aho n'ikibazo kibi cyo gushaka guhindukira ikibazo ku bandi bitwaje inyungu z'abandi baba babatuye abantu bagomba kumenya serivisi ahantu ikibazo kiri ntabwo ikibazo kiri muri kongo ari uko abatutsi bagiye gukorerwa jenoside aho ikibazo iyo jenoside bavuga yatuwe nande ninde wakwiriye gukwiza bintu
urakoze bwana adamuson kuri ibyo bitekerezo uhaherera ijwi rya amerika ariko nyarutsa nyarutsa kuko hari abantu benshi bategereje kandi wihariye ijambo
abanyafurika tugomba kureba kure tukamenya kubana mu nyungu zacu z'abanyafurika ntitubane ku nyungu z'abazungu baba bazituye umututsi ntacyo apfa n'umunande ntacyo apfa n'umuhutu ntacyo apfa n'umuhundi tugomba kubana uragira akaragira uhinga akahinga abantu bakabana kivandimwe mu nyungu z'abanyafurika nk'uko twavukiye muri afurika tukayibamo ikatubyohera kugeza igihe yesi azagira igihe cyose umuntu azashaka gukora ikintu mu nyungu z'undi muntu wamutumye tuzahora mu njyane zidasira dukorera abazungu kugeza dupfuye tukarimbuka bakaza no gutura muri afurika urakoze cyane adamuson urakoze cyane ugira umunsi mwiza bwana sebarenzi ndakugarukaho mu kanya munyihanganire gato mbanze nakire john nshimiyimana ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo unyarutsa kuko abantu ni benshi
murakoze cyane ndabashimiye nitwa nshimiyimana yohana ndi mu rwanda akarere ka karongi mu murenge wa rugabano
nyarutsa nyarutsa
ngewe ikibazo nibaza kubona abantu ikibantu bashingiraho bavuga yuko u rwanda muri kongo kugeza n'ubu ngubu ngewe birananyobera abanyekongo ubwabo barahari nta kimenyetso berekana ko u rwanda ubwarwo ruri muri kongo ahubwo twebwe dufite ibimenyetso ko bafite umutwe urwanya u rwanda sinzi impamvu rero bahora bitwaza u rwanda nta n'ubu ntabwo n'ubwo abo bari kuva ku murongo impamvu bari kurushingana n'ubu nta cyemezo na kimwe ndi kubona
ariko hari amashusho yagaragaye agaragajwe n'umuryango w'abibumbye bavuga yuko ari ingabo z'u rwanda ziri muri congo wowe ntabwo uyemera
ingabo umuryango w'abibumbye ayo mashusho ugaragaza umuryango w'abibumbye tuzi ko monisiko imaze imyaka irenga makumyabiri hariya muri congo igarura amahoro uwo muryango utarigeze ugarura amahoro ukagomeza ahubwo ukabyegeka ku rwanda ayo mashusho ubu ngubu hari abo tubona bagenda bafatirwa ku rugamba n'iki bari babona ingabo z'u rwanda nibura zaguhetse urugamba bakavuga bati dore aba bantu twabafatanye imyenda y'igisirikare cy'u rwanda ni ibintu ngewe mbona numva mu magambo gusa ahubwo aho badufashije ngo abo barwanya igihugu cyacu batwereke uburyo ki twababona natwe mbere tuzareka kurinda imbibi zacu ngo turinde umutekano cyangwa se niba hari ubufasha bashaka ku banyarwanda babwiye bati aba bantu tubakeneyeho ubufasha reka tubitabaze tubone amahoro ahubwo bo bashaka kurangiza ikibazo cyabo bakoresheje intambara kandi barwana bo ubwabo nge sinzi ukuntu mba mbibona gusa nanjye sinari nabisobanukirwa nta bimenyetso mbona bigaragara ngewe umuturage urakoze john nshimiye imana kuri ibyo bitekerezo reka dusubire kwa joseph sebarenzi tubwire muri make kuri ibyo bitekerezo bimaze gutambuka hanyuma tugenda tuganisha noneho no ku cyakorwa kitakozwe kuko turavuga ibiganiro ariko ibiganiro byarabaye birongera birasubira ariko bikongera bika bikongera bigasubirira udubi intambara ikongera ikavuka bwana joseph sebarenzi
ni ibibazo byinshi reka bivuge amagambo make icya mbere nibyo koko leta ya kongo ifite intege nkeya ubundi leta yagombye kuba ifite ubushobozi bwo kurinda umutekano w'abaturage ariko muri kongo byarabananiye uhereye nta nubwo umuntu aba yavuga gusa ngo ni abatutsi bo muri kongo ngo ni abanyamurenge ni no mu turere twinshi hari imitwe irenze ijana iri mu burasirazuba bwa kongo aho hantu harayogora ndetse n'iyo tuvuga ngo emu ventura emu ventura buriya ifite akarere gato irwaniramo katumye abaturage benshi bava mu byabo ariko abaturage bavuye mu byabo ubagereranije n'abaturage muri congo muri rusange bavuye mu byabo abaturage ni bakeya hari miliyoni esheshatu z'abanyekongo bavanywe mu byabo baba mu turere tutari muri noru kivu aho emu ventura irwanira ubwo ni ukubereka ko kongo muri rusange ifite ikibazo kubera ko hari muri za provensi zo hirya kure cyane za mayindombe ahantu hari abantu bitwa abateke na yaka barwana hari muri za hokatanga hari muri za tanganyika ni henshi ni ukuvuga kongo ifite intege nke ubundi igihugu kingana kuriya gifite ubutunzi bwinshi cyagombye kuba gifite imbaraga zihagije ku buryo igihugu nk'u rwanda cyangwa se igihugu buriya bihugu bukegereye kibuze amahoro icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni uko muri congo hari hari abatutsi koko hari abanyamurenge iyo urebye amateka yabo ya mbere y'uko kagame n'ingabo ze batangira kujya muri congo uzi ko ingabo z'u rwanda zagiye muri congo bwa mbere muri icyenda na gatandatu iyo ufashe muri mbere ya mirongo icyenda na gatandatu mbega mbere ya mirongo icyenda na gatandatu mbere y'ubutegetsi bwa kagame abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kivu n'abato muri Kivu bari bafite amahoro kurusha uko bayafite muri iyi myaka ya nyuma aho ingabo za kagame zijya muri congo zigiye kubatabara ahubwo aho kugira ngo zibahe amahoro muri uko gutabara ibyo bita gutabara ahubwo byabazaniye umutekano uteye ubwoba kera abatutsi bavaga muri muri kivu bakajya muri za shaba bakajya muri za kinshasa ntawe ubatera ibuye ntawe ubamerera nabi ariko ubu ngubu ntaho bashobora kujya niba rero imyaka yose u rwanda ruvuga ngo ruri kurengera gutabara ariko gutabara ntikugira icyo rutanga ni ukuvuga ko iyo politike irimo ibibazo ni ukuvuga ko perezida kagame yagombye guteranya abantu akabemerera ko bamubwira ibyo atumva ibyo adashaka bakamugira inama y'icyakorwa kugira ngo u rwanda rugire amahoro kandi n'abanyamurenge bagira amahoro ikindi ni uko u rwanda rwari rukwiriye kurinda umutekano warwo koko ariko uwo mutekano bawurindira ku mupaka iriya politiki yo kuvuga ngo bagomba kujya kurwana ngo kurinda umutekano w'u rwanda ngo ni ukujya kurwanira ahandi kuko u rwanda ari rutoya binateye isoni no kuvuga amagambo nk'ayo uburyo bwo gukora ibyo ngibyo ni ukubikora muri diporomasi mu gushaka umubano mwiza aho gukomeza gushyira imbere intambara kuko gushyira imbere intambara ni ibintu bibi kandi ntaho bizageza u rwanda na hatoya ariko niba ibi bihugu by'ibihangange bitegeka bikavuga kuriya bikavuga ngo u rwanda ntirwemerewe gukora ibi bigashyiramo imbaraga bigategeka ibitari mu gihugu cyabo bikarenga imipaka yabyo bikajya gutegeka mu kindi gihugu cyo hirya ku isi kuki u rwanda rwo rubikoze byaba ikibazo bwana sebarenge
ariko ibyo biratandukanye ngira ngo ibihugu by'amahanga nka leta ya amerika iyo ivuga ngo u rwanda rukwiriye kuva kuvana ingabo zarwo muri congo abafaransa bakabivuga ibihugu byo mu karere bikabivuga ni ukuvuga ntabwo bavuga bo ngo bagiye kwivanga muri politiki y'ibyo bihugu iyo babwira congo ko ikwiriye guhagarika gukorana na efudereri ntabwo bivuga ko bagiye kwivanga muri politiki ya kongo ahubwo baba batanga inama kugira ngo ibibazo bikemuke muri ako karere kuko iyo ibibazo bidakemutse muri ako karere bizana ibibazo ku baturage bigatuma ibihugu by'ibihangange bitanga amafaranga atagira ingano kugira ngo bajye gutunga abo bantu bavanywe mu byabo kugira ngo bohereze ingabo zijya gutabara ibyo rero numva ko atari ukwivanga icyo ntekereza ko ntekereza ku rwanda ni uko u rwanda rwari rukwiye guhindura politiki biriya bintu byo gushyira imbere intambara ni ibintu very dangerous biriya ni ibintu bishobora kuzatera intambara mu gihugu cy'u rwanda byanze bikunze niba batabihinduye hari umugabo wigeze kuvuga ngo nyine hari umurundi ngira ngo bavugaga ngo kujya gutabara abanyamurenge kujya gutabara abo banyamurenge bamwe uretse ko batanavuga rumwe n'abatutsi bandi bamwe baravuga kiriyari ko batigeze batabaza u rwanda ngo rujye kubarengera kandi nabo koko mbwire n'abo banyamurenge n'abatutsi bo muri congo ntekereza ko abashaka kuba abanyarwanda bagende bajye mu rwanda b'abanyarwanda abashaka kuba abanyekongo nyine kuko baba abanyekongo bamenye ko leta yabo ni leta ya kongo bamenye uburyo bagomba kubana n'abanyekongo bene wabo babane mu mahoro kuko ubundi burya minorite nta minorite ikwiriye gushyira imbere ku rwanda majorite nayo ntabwo ikwiriye gushyira imbere ku rwanda ahubwo ibikwiriye gushyira imbere ikintu cyo gutanga indayabukuru ikintu cyo kugirira impuhwe izo za minorite kugira ngo bashobore kubana bagire igihugu cyiza kiriya gihugu cya kongo ni igihugu gikize iziriya ntambara zihoramo ni za ntambara zizajya zituma ahubwo abanyamahanga bagenda bakajya gusahura iyo abanyamahanga rero bajya gusahura ababihomberamo ba mbere ni bariya banyamurenge ni bariya batutsi bo muri kongo ababihomberamo nyine ni icyo gihugu cya kongo ni bariya abaturage bo mu turere twa kivu bahora mu ntambara bari mu ntambara zimaze imyaka myinshi kandi izo ntambara nta kindi kizitera ni abanyamahanga bagenda bakurikiranye ubutunzi bwo muri kongo
reka dusubire ku mirongo ya telefoni mu kanya ndabona hasigaye iminota icumi mu kanya ndakugarukaho dusubiza cya kibazo cya nyuma cy'uko byagenda dusigaranye iminota icumi gusa reka twakire mvuye kure andrew ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye n'ikibazo cyawe wihuta mvuye kure ndumva atari ku murongo reka twakire gadafi gudman ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye n'ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze cyane mperereye muri kenya jewe nogira icyo nshyikirije kuri iki kibazo kiri muri congo kimaze igihe kirekire cyane nenga cyananiranye cyane ni ukuvuga nk'uko ngiye nkunze kuba nshyikiriza kenshi ikibazo cy'abanyamurenge cyangwa abatutsi bari muri congo ni abakongomani nk'abandi gusa ikibazo ni uko bagomba kugira uburenganzira burenze gusumba ubundi bw'abandi bakongomani kandi aribo ari majorite gute
urabye kenshi haba hari imigwi cyane yabo kandi iza ifise n'abantu b'abanyamahanga nk'abanyarwanda baje kubafasha kandi ugasanga none iyo mirwi uvuga hari imirwi irenga ijana iri mu mashyamba ya kongo none iyo mirwi yose niko ari iy'abanyamurenge cyangwa abatutsi
iyindi migwi nta wundi mugura avuga ko ugomba gufata intara yose ngo uyigarurire keretse ariko nabo ntabyo bavuze
baravuga ko bafata goma bakavuga ko bakwiye kugira ntabwo bigeze bavuga ko bashaka gufata intara irarenze cyane kuri ko iyindi migwi yose kandi icyo kibazo uri kurakira bagishoboye kuba ikibazo cy'akarere kose
aba nyarutsa nyarutsa icyo kibazo urabona icyo kibazo urabona ko kiba ubu n'isi yose irabivuga bivuga isi yose n'ibihugu by'ibihanga birabivuga ko hari abasirikare b'u rwanda bari baza ngo bagiye gufasha abo basoda b'abanyamurenge b'aba emu ventura kandi uko kubafasha nk'uko uwo mugenzi ahejeje kuvuga iki kibazo barabye nabi gisha gutera ikibazo kubera mu majyambo harakunda kuba habonekana amavidewo n'ibiganiro bikomeye biva muri icyo gihugu nyine cyo mu rwanda bavuga yuko ibibazo bobo bafite igihugu gitoya ahubwo bazaza kurwanira mu bihugu binini binini cyane gadafi gudumani reka tugushimire reka tugushimire igitekerezo cyawe cyumvikanye turimo turasiganwa n'amasaha twakire kanani emanuweli mu kumara
nyarutsa amasegonda make cyane byongere ko mu kibazo cya nyuma nyine icyumviro njyewe mbona mu kibazo cya nyuma ko navuga kongo ikiri kirazira ni urukundo yagize kubera yakiriye abanya yakiriye impunzi izakira n'urukundo rwinshi cyane nta kibazo na kimwe gihari ariko urabona ibyaciye biba ko mu nyuma kandi kongo kugira ngo ive muri bino bibazo igwanye izi ntambara cyane cyane iz'abanyamurenge n'aba emuventura byiza yoca mu biganiro mu ntambara bidoyigora rwose urakoze cyane urakoze cyane gadafi reka twakire kanani emmanuel ikaze mu kiganiro muri sanga
ndabumva nyarutsa nyarutsa
ni ukuvuga je icyo nashaka kuvuga ko ku byerekanye nabo bagize imyigaragambyo uyu munsi mu rwanda ese kubera iki biguma bigaruka ku bwoko bw'abatutsi gusa ni ukubera iki ariko je uko ndabibona ahenshi mu makambi y'impunzi no ngaha muri tanzania ni uko benshi barahohoterwa mu buryo nk'ubwo ariko nabo ntibagira n'ikibavugira barahohoterwa cyane ubwo bwoko sinzi ikibazo kihari
kanani emmanuel nawe reka tugushimire kuri icyo gitekerezo mu gusoza nsubira kwa dr joseph sebarenzi wumvise iby'aba banywanyi b'ijwi ry'amerika bavuze bose baragenda bagaruka ku kibazo kijyanye na ya mishyikirano wavuze imishyikirano imaze kuba ibiganiro bimaze kuba inshuro nyinshi ariko ntibigire icyo bitanga nawe ubwawe wakomeje kuvuga inzira y'ibiganiro urashaka ko bikorwa gute kugira ngo bitange umusaruro bitatanze muri iyi myaka yose
urakoze ahari mbere yo kugera kuri icyo reka mvuga akantu gatoya nihuse ni uko byumvikana neza abatutsi bo muri congo n'abanyamurenge bakunze guhohoterwa kurusha abandi birababaje ni ukuvuga ko leta ya congo igomba gukomeza igashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo hataba ikibazo cyo kubahohotera ariko ikindi gikomeye ni uko abanyamurenge n'abatutsi bo muri congo bakwiriye kumenya ko bahindutse ibikoresho by'amahanga amahanga afite inyungu zindi aragenda agateza intambara hariya zitwa iz'abanyamurenge zitwa iz'aba emuventura abatutsi bo muri congo ariko mu by'ukuri bo bishakira inyungu zindi abo bantu kandi banyura ku rwanda bari bari mu bihugu bya kure noneho ugasanga muri muri urwo bakaba bahindutse mbega babisahurira mu nduru abanyamurenge rero n'abatutsi nibatamenya icyo kintu bazakomeza bagira ingorane zikomeye bo bakwiriye kumva ko ni abanyekongo bakwiriye kumenya ko ubutegetsi bwabo ari ubwa kongo bakamenya uburyo babana n'iyo leta yabo ya kongo uburyo babana neza n'abaturanyi babo muri kivu naho ubundi nibikomeza kuriya muri izo ntambara no gushira bashobora gushira ni ibintu rero bibi cyane ngarutse ku mishyikirano rero buriya ubwo ciseke dakunze kuvuga ngo ntabwo azajya mu mishyikirano na emu ventura ajya abivuga ubwo akavuga ati nagira imishyikirano na na kagame kuko ariwe ushyigikiye bariya ngira ngo birumvikana ariko burya ibihugu kenshi bikunda kwanga imishyikirano iyo bigitangira ariko iyo ibibazo bibaye bibaye binini hari igihe bemera wibuke ko intambara mirongo cyenda na gatandatu itangira mu butu yanze kugira ibiganiro akamuhereza arabikora intambara mirongo icyenda n'umunani kabira yanze kugirana imishyikirano n'abamurwanyaga bari aba erisede na mlc n'abandi ariko amaherezo arabyemera uzi ko ndetse na emuventura yaje kugirana ibiganiro na leta ya kongo icyo ashaka kuvuga rero ni uko buriya na kongo nayo bitewe n'imbaraga emuventura izagira birashoboka yuko kongo izagera ikemera ko bagirana ibiganiro bikarangira ikibazo gusa umuntu yakwibaza ese n'ubundi nibagirana ibiganiro bakagira ibyo bumvikanye bizagera ku ki ko kera bumvikanye u rwanda rwarahakanaga ngo ntabwo ruri muri congo ntiruri muri congo amaherezo nyuma bakabyemera ariko byarabaye no mu gihe cyashize ku buryo wenda abanyekongo bibaza ese niba barumvikanye na rcd bigatanga amahoro igihe gitoya bakumvikana ku kibazo cya cya cndp kigeze kuba hanyuma nacyo bikaba igihe gitoya emu ventura bikaba cya gihe cya mbere cyo muri bihumbi bibiri na cumi na kabiri ejo bundi ikongera ni nko kwibaza ngo ese iyo mishyikirano izatanga iki ariko ntekereza ko u rwanda na kongo nta kundi kuntu babigenza u rwanda rwabona ko rufite inyungu yo kumvikana rukavamo rudasebye rwumva yuko nirukomeza guhatiriza gushaka kurwana n'isi yose ko batazabishobora kandi ko abanyarwanda barwana muri iriya ntambara n'abanyekongo b'abatutsi bayirimo n'abandi banyarwanda barimo n'abanyekongo n'abanyamahanga bose bazakomeza bapfire hari ahantu bitari ngombwa u rwanda rwumve ko rufite inyungu y'uko iriya ntambara irangira bene imishyikirano kongo nayo yumve ko nta gihomba kugirana imishyikirano na emu ventura babaha icyo bashaka kuko n'ubundi kongo isanzwe ifite mu nzego z'ubuyobozi abanyamurenge n'abatutsi b'abanyekongo ntabwo ibahakana nk'abenegihugu na cisekedi yarabivuze ejo bundi muri disikuru muri interiviyu yagiraga aho rero numva ko bafite inyungu bombi ntekereza ko nibashyira ubwenge ku gihe bazemera kugirana imishyikirano cyane cyane ubwo hari n'igitutu cy'amahanga niba gusa nta kihishe inyuma ntekereza ko icyo gitutu gishobora kuzafasha ko bumvikana hakaba agahenge cyangwa se hakaba amahoro arambye kuko nibyo twifuza twese
hanyuma ariko mu munota umwe gusa nako ndabona hasigaye n'amasegonda make mu by'ukuri u rwanda rukunze kwerekana ko kongo ari itubahiriza ibivugwa muri ayo masezerano rugatanga n'ingero zo gukomeza guhohotera abo bantu
niko u rwanda ruvuga kisekedi yanze gushyira mu masezerano gushyira mu ngiro amasezerano leta yamubanjirije yagiranye na emu ventura ibyo ni ikibazo yagombye ahubwo byibura kuyisanga akavuga ati hari ibyo ntemera muri ayo masezerano tuyavugurure u rwanda narwo rukwiriye kagame akwiriye niyo tuvuga u rwanda tuba dukabije kubera ko ni u rwanda rutegekwa n'umuntu umwe kandi abamwegereye badatinyuka kumubwiza ukuri tekereza ko rero kagame afite uruhare rukomeye mu makuba ari mu burengerazuba bwa kongo akwiriye rero gushyira ubwenge kujya kumva ko mu nyungu z'u rwanda zirenze ubwe ko u rwanda rufite inyungu y'uko rudakomeza guhangana n'ibihugu byo mu karere ahubwo ko babana mu guhahirana mu kuzuzanya dr joseph sebarenzi reka tugushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika nshimira ni abagize uruhare muri iki kiganiro twisegura kandi ko tutabashije kwakira shimira injeniyeri cang na nadia taha wamfashije kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mesi